dususuruke facebook voa radiyo yacu aderesi radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu dususuruke zose urazisanga ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu ibiganiro umuziki umunywanyi w'ijwi ry'amerika nsengiyumva ferdinand yatwoherereje nimero ye ya telefone ndamuhamagara inshuro nyinshi nyinshi cyane ariko telefone yarananiye pe nsengiyumva we nizeye kuri amahoro ohereza rero indi nimero maze nzaguhamagare ususurutse inshuti n'abagenzi dukomereze ku butumwa bwa sabushimike paul yaratwandikiye kuri facebook voa radiyo yacu ati ndabatahije ndi tanzania muntahirize bene wacu bari mu burundi mu kirundo munyentore ciza rugemekesha abana babo n'abagore babo na mushikanje zihabatoni mubampere indirimbo ya medi iyo ari yo yose sabushimike we naguhitiyemo rero iyitwa ntawamusimbura igushimishe
tariki ya mbere mm, ni kwa munani nibwo wambwiye yo akazina kawe Ah, ko kubura umwanya muto Yeah, yeah. nkuko uzokongera kurupfu Nyabwite umunezero, maze biranezeza. Uri ikifuzo cy'umutima gikomeye nacyanje kuba ukwibagiye kuba nkunda najyaga numva ko wahindutse ko aho wagiye wahiriwe afite amafaranga ariko nta mutima kuva kera nkiri muto mama yambwiye ko ngo urukundo nirusha numubona uzamumenya ntawamusimbura ntawamusimbura ntawamusimbura ntawamusimbura ibyo uha agaciro uyu munsi nuko ari byo ubasha kubona Ah. bikagukingiriza umutima Yeah. uraba amaso gasaro natoye irukira ugusuka ugasiga ugusanga ukakinishe umutima wumva kuko aba afite uwamukunda igihe kizaza twarwe n'abandi utari wowe nacyanje kuba ukwibagiye kuba nkunda najyaga numva ko wahindutse ko aho wagiye wahiriwe afite amafaranga ariko nta mutima kuva kera nkiri muto mama yambwiye ko ngo urukundo ntirusha numubona uzamumenya ntawamusimbura ntawamusimbura ntawamusimbura ntawamusimbura
ijwi ry'amerika ikiganiro dususuruke facebook voa radiyo yacu aderesi radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu ohereza nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara ususurutse inshuti n'abavandimwe banyita habumukiza efuremu merereye mu karere ka rurindo mu murenge wa masoro ubwo ngubwo nyine nashaka gutasha abari mu burundi aho ngaho mu muyinga mereye kuri ndege kubwa davide atasha na mama uri zo mu ntara ya canguzo aho bita mishiha kongera nkatasha bashiki banjye bose bahereye aho ngaho mishiha ubwo ngubwo n'abana twiganya aho ngaho muri komine buhinyuza kibimba nkatasha mama dushi iherereye aho ngaho imwakiro nkatasha nkongera nkatasha n'abana be banyumva ubu ngubu n'inshuti zanjye zose zinyibuka nk'uwo wateraga siporo niba barimo kunyibuka bose bakabwira ngo bagire ibihe byiza kandi nitegura kuzabasura mu gihe kiri imbere indirimbo matuye murabambera indirimbo ya yoyo iyo ari yo yose irashimisha
Yeah, Alexo Mix, Amiri Pro, DJ Sevens, Listen Man, Yo, yeah. Mbega bantu muhita ko munyaruka mujahe nimba mugani wacu murandinda mbitumire mukageri muhira mukambonera umugenzi muramumbirira mutuwa kwa waragutasha muzi nimbiri mukumwica naca gifise avuga yishwe n'intuntu n'agahinda atawafise aganyira mutika akajambo oh, kamwe mwavugana muriko museserana uramuka zirikana nuhuzu wavutirigana biyave bibateranya uramumuzirikana ni kabiri na rimwe akaza muzi n'imbiri mu kumwica naca gifise avuga kubw'intuntu n'agahinda nakijya nakijyama muturankamisa ku mutima ntuzumwibagire ntuzutwagwe n'ibiyenda amaso ngo umuhemukire uze wama wibuka ibyo mwasezeranye Ntugire ubwoba, ntugire ubwoba. Shira amazinda, bare mukuza. Ntugire ubwoba. kabiri na rimwe akaza ashira amazinda ari mu kuza bamubwira ntimugire ubwoba ubwoba ni kabiri na rimwe akaza
dususuruke ni ku ijwi ry'amerika aderesi radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu chanel bigoro yatwandikiye kuri facebook voa radiyo yacu ati ndi chanel i burundi mumpe indirimbo hari ubuzima ya mbonyi israel chanel bigoro we ngiyi rero hari ubuzima
bifasha kuturengera yeee mumanisha imibabaro kubwira n'ibi byanditswe kuko mu gicuku cya nyuma aribwo twe tuzarema muririmbe za ndirimbo zihumure nyuma y'ibihe n'ibicu hari ubundi buzima iyo hari ubuzima oh, muri wese muri we hari ubuzima muri yesu hari ubuzima niba mwarasogongeye mukamenya kwagira neza ngaho mwegere ya ntebe muvuga ibiri ku mutima abafite imvune mubasindagize duhungire ku ibendera ibasha kuturengera yeee ndabona yino umushyitsi afite ubwoba bw'ibihe ahora atinya iby'urupfu buri joro nasinzira umuririmbira indirimbo zihumure nyuma y'ibihe n'ibicu hari ubundi buzima Iyo, iyo. Eh, muri we. Oh, muri we. Muri Yesu. uracyumva aya majwi menshi akubwira bya binyuma uraciruka inzira iba ushaka igisubizo cy'ibihe urarota ibihe byo kwibukirwa abafite imvune mubasindagize mubibutse ijambo iryo yasezeranye mubabwire yuko hari ibyiringiro Eh, muri yesu wacu we mubabwire kandi maze basogongere kuko iyo kwa data hari amazu menshi kandi urukundo rwe rubahamagara Eh, muri yesu wacu we erega kuva kera iyo yatubonye iyo yaduheze kugeza uyu munsi ni nayiza twambutsa kugeza hakurya Eh, muri yesu wacu we we ni umugwaneza ibendera ryacu kandi amagambo ye aryohera cyane Eh, muri yesu wacu we Oh, muri we eh, iyo lele
ijwi ry'amerika dususuruke facebook voa radiyo yacu aderesi radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu twoherereze nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara maze ususurutse abawe muri aho ijwi rya amerika turabakunda nitwa nizeyimana jean de dieu nkaba ndi i kabuga ndasuhuza umusore witwa nyandwi ikabuga Ah.
ikabuga urashaka kuvuga kabuga iriya yo hafi ya kigali eee muri gasabo yego komeza Eh, rero nkaba nkaba nsuhuza umusore witwa nyandwi uri ibyumba Eh, nkasuhuza umusore bita tuyisenge ibyumba Eh, nkasuhuza n'umukobwa witwa jessica uri ku rwesero abatura indirimbo ni we ya masita ji murakoze
Master G Baby Heavy kick.
ni wowe ni wowe unshimisha ni wowe ni wowe unyuzuza ni wowe ni wowe unshimisha ni wowe ni wowe unyuzuza Ni wowe, ni wowe. Ni wowe, ni wowe. iyo abantu bose babayeho
kuvuka paradizo ni wowe unshimisha mba nanyuzwe mu mutima wanjye nkanezerwa inareba iyo ndoro yawe nako kanaka umushisho umutima wanjye ukanyemeza ko umunsi igihano cy'urukundo cyaje nzaguhanirwa kubera urukundo nkukunda kumenya ni wowe ni wowe unshimisha ni wowe ni wowe unuzuza ni wowe ni wowe unshimisha ni wowe ni wowe unuzuza
urukundo rwawe nkunda sizigera ndwibuza guma nkazarugendana nijoro rwiyoroshye imvura n'umutaka mu zuba n'igicucu turiza muri njye kuko sizigera nkubabaza ubuzima buzima n'ubufite imizi mizima mu mutima wawe niho nifuza kuguma nigute umwanya nkawe nshobora kukureka niyo haza bombi ibyo ntibishoboka ibyo unkorera byose ko mbona birenze ngiye kukwitura ko nabona icyo nguhaye bivuze yabona ko nateze kukureka sohoka iby'akamaro urukingo rwanjye ni wowe koze naza kora ni uku kuba kure cyangwa mu mutima wanjye ngo nkure kure ngatsuganye ndaburagira zigashisha umutima wanjye humura niho witeka numamagara nzatebuka ntago nzagutindira nkukora amagana maze nkonira amarira come on
ni wowe ni wowe unshimisha ni wowe ni wowe unuzuza ni wowe ni wowe unshimisha ni wowe ni wowe unuzuza tutambuka neza twigendereye turi kumwe ntacyo waba kabone niyo twaba tubabaye yitwa humuriza nyaba
uri nyaminga nzaterera impinga nshaka ayisubira awi neva giva mukobwa mwiza ukora ku mutugu uroko ndakubona igifungo cyanjye kigashira njyewe donati ndi rumenesha inati tambika utuje uture mu mutima wanjye ube mu buzima buryoshye nka paradizo come on ure mu mutima wanjye ube mu buzima buryoshye nka paradizo come on ni wowe ni wowe unshimisha ni wowe ni wowe unuzuza ni wowe ni wowe unshimisha ni wowe ni wowe unuzuza ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe
Tick, tick, tick, time for music.
dususuruke ni ku ijwi rya amerika radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu mugisha john yatwandikiye kuri facebook voa radiyo yacu ati ndi kampala muri uganda ndasuhuza abanyamakuru b'ijwi rya amerika mugisha we urakoze cyane urakomeza uti ndasaba indirimbo ya frere patrice ngoy mosoko yitwa bonjour ishimishe donasi kazun jean damas tuyi semanzi charles nsekarija royize nkurunziza vincent n'abandi twabanye lukorera ipfondo na enyele muri congo brazzaville nshuti zacu ni kuri ubu butumwa bwa mugisha john dushorejeho dususurukeye uyu munsi dususuruke zose uzisanga ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo com ahanditse ibiganiro umuziki maze rero mwese mwese mugire wikendi nziza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
Bonjour
rdc mokolo malamu mpo na yo rdc ntongo etani mpo na yo gloire à l'éternel oh jésus
Le Seigneur nous demande la communion fraternelle. Jésus nous demande l'amour du prochain. Ainsi arrêtons les querelles, arrêtons les rois des refus, arrêtons les divisions pour accueillir Jésus-Christ dans les heures. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous.
oh nkolo yango wana na bomoi ya motu nalobaka eza na biloko misato oyo okoki kobosana te po ekoki komema yo ovivre mpe ampe na bato nyonso ozala malamu na bato ya liboso ezali koloba bonjour ya mibale eza koloba pardon ya misato koyeba koloba merci bonjour ezokofungolela yo barelation baporte ya kitoko pardon ezali kofungolela yo baporte esika mbeba elingi kosalema relation elingi kokatana mpo na pardon efungwami lisusu merci ezali koankourage moto asaleli yo bolamu lobilobi akoba susu kosalela yo kobosana biloko misato te aleluya bakiti yo na voiture ya bato pesa merci
Même si nous souffrons dans ce corps des péchés, même si nous manquons de quoi manger dans nos maisons, un jour nous vivrons dans le corps du paradis. Là-bas, nous ne plairons pas. Là-bas, c'est la joie parfaite. Quand nous serons au pied de Jésus, nous oublierons les souffrances. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous.
Yey! mokolo mosusu nakutani na ndeko moko nayebi asalaki erreur me nakorrigeaki ya ye na komona yesu kristo ndeko moko asambelaka bifrere soki okei pesa bafrere baleluya na bango natindilo baleluya nalobi te loba mbote loba bonjour aleluya eza eloko mosusu kotangi na bible eza diferent na mbote bonjour ntango ange akekutana na marie amonani te alobi aleluya marie dieu ma envoye chez toi uh -uh. alobi salut marie alleluya loba bonjour meme esika mosala okomi na re de bis loba bonjour epai na baninga okuti wana bongisa mokolo na yo pourkui akandakanda meme yo chef pesaka bonjour na bato na misala kozela te bango bapesa yo bonjour banda eza kitoko hey!
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
bino kuna na erope bakristo nyonso kuna na etats-unis bango nyonso bandimelaka yesu lokola mokonzi mobikisi na asie kuna tobosana bino te na nkombo na yesu kristo bakristo nyonso ebongo rdc rdc yo mpenza soki yesu te mbele mboka ezali te yika mpiko kozala dekourage te nzambe akosala mpona mboka na biso Hallelujah. ebongo bino baautorité nyonso ya rdc Hallelujah. Oh, Nkolo. bongo libota ya monamu lu l'éternel bongo bao nyonso bino nyonso bosutenaka ngai na mabondeli mpo na mosala oyo bao nyonso bakaniselaka ngai kosutenir na mosala oyo apambola bino bongo bino bango boyambinga na ndako na bino na nzela na kasete aleluya azala na bino bino mpe bakongole kuna na étranger bopesanaka mbote so bokutani ezala basali na nzambe bopesanaka mbote koyinana te kuna bakristo mpe ya royaume uni nzambe apambola bino aleluya elonga na biso ezali ezali ezali Oh, Nkolo. ebongo église corps du christ ya rdc aleluya aleluya nzambe apambola bino basali na nzambe nyonso Mm. te na nkombo na yesu kristo bakristo nyonso ebongo rdc rdc yo mpenza soki yesu te mbele mboka ezali te yika mpiko kozala dekourage te nzambe akosala mpo na mboka na biso Hallelujah. ebongo bino baautorité nyonso ya rdc Hallelujah. Oh, Nkolo. bongo libota ya monamo l'éternel bongo bao nyonso bino nyonso bosutenaka ngai na mabondeli mpo na mosala oyo bao nyonso bakaniselaka ngai kosutenir na mosala oyo apambola bino bongo bino bao boyambinga na ndako na bino na nzela na kasete aleluya azala na bino bino mpe bakongole kuna na étranger bopesanaka mbote so bokutani ezala basali na nzambe bopesanaka mbote koyinana te kuna bakristo mpe ya royaume uni nzambe apambola bino aleluya elonga na biso ezali ezali ezali Oh, Nkolo. ebongo église corps du christ ya rdc aleluya aleluya nzambe apambola bino basali na nzambe nyonso